iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza kandi mbibutsa yuko radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni mujye ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri y'ijoro mushobora kandi kudukurikira ubu ngubu no kuri interineti ku rubuga wazi tatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu muri isanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze rero kiliziya gatolika yavuzweho byinshi muri jenoside yakorewe abatutsi muri igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane bamwe bati ubwayo yagize uruhare muri jenoside abantu b'abakozi bayo nk'abapadiri bayigizemo uruhare ababikira hari n'abagiye mu nkiko barakatirwa ariko kiliziya mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu iza gusaba imbabazi isabira imbabazi abakirisitu bose bagize uruhare muri aya mahano no mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco icyo gihe yari yakiriye perezida kagame yatakambiye imana ayisaba imbabazi z'ibyaha n'amakosa ya kiliziya n'abayoboke bayo barimo abasaseridoti abagabo n'abagore bakora umurimo wa kiliziya baganjwe n'urwango n'urugomo bateshuka ku butumwa bwabo bwo kogeza ivanjiri imyaka makumyabiri n'itanu rero irashize jenoside yakorewe abatutsi ibaye ni uruhe ruhare rwa kiliziya gatolika mu kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda no mu rwanda nibyo tuganiraho uyu munsi umutumirwa ni padiri gasana visenti umunyamabanga wa komisiyo y'abepiskopi b'u rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro ku rwego rw'igihugu simbatindiye mureke mubazanire padiri visenti uraho urakomeye
karame karame urakomeye kamirindi uraho neza rwose yego yego ndagushimiye cyane uyu mwanya utuboneye kugira ngo tuganire ku ruhare rwa kiliziya mu kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda ariko rero nasomye kuri site y'inama y'abepiskopi b'u rwanda mbona ko mu gihumbi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abanyarwanda mirongo ine na batanu n'ibice umunani ku ijana ni ukuvuga hafi mirongo ine na batandatu ku ijana bari abayoboke ba kiliziya gatolika ariko hari umuntu witwa muramutsa gaston watwandikiye kuri facebook ya voa voa radiyo yacu ati ahubwo njye nsanga kiliziya gatolika ifite abayoboke mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ubwo ngubwo abayoboke ba kiliziya gatolika mu rwanda ni bangahe koko
Eh, murakoze abayoboke ba kiliziya gatolika Mm,
basa nk'aho ari icya kabiri cy'abanyarwanda ubwo bari hagati ya mirongo itanu na mirongo itanu na kabiri ku ijana mm, ubu ubu ngubu ye Eh, ubwo rero gaston muramutsa uramushubije ntabwo ari mirongo icyenda n'icyenda ku ijana keretse niba bariramo n'amatorero yandi
Ah, eh, icyo y'abakristo.
gihe ntabwo baba ari abakatolika Eh, Mm.
none eh, ubwo ariko twaba dutashu- duteshutseho gatoya ariko koko se buriya abakirisitu bashobora kuba bangana na mirongo icyenda n'icyenda ku ijana mu rwanda abakirisitu bose
abakristo ntabwo bageraho ntabwo bageraho ndumva baba ari benshi cyane Tu- twavuga ko bari nko muri mirongo inani ku ijana Eh,
Eh, ibyo ari byo byose kiliziya gatolika niyo ifite abayoboke benshi n'ibindi byinshi irusha andi matorero ndetse nu- n'indi miryango ya sosiyete sivile ni ukuvuga ko ijwi ryayo rigera ku bantu benshi rigera kure mu banyarwanda ndetse rikabakora no ku mutima none ubwo ngubwo urugendo mwari mwaratangiye rw'ubumwe n'ubwiyunge mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rwagombaga kumara imyaka itatu ubu ngubu rwavuyemo uhe musaruro dufate nk'ingero ebyiri zikomeye
Eh, mu by'ukuri ahubwo urwo rugendo rwatangiranye n'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu Mhm.
eh, cumi na gatandatu cumi na karindwi cumi n'umunani yari imyaka itatu ni urugendo rw'imyaka itatu buri mwaka wari ufite icyo wari ugenewe Mm.
bibiri na cumi na gatandatu wari umwaka w'impuhwe z'imana Mhm.
ni ukuvuga rero ko muri uwo mwaka kiliziya yibanze ku bikorwa by'impuhwe eh, gusaba imbabazi kuzitanga ibyo ngibyo ikabitoza abayoboke n'abatari bo abaturage b'iki gihugu Mhm.
umwaka rero wa bibiri na cumi na gatandatu wari ugenewe icyo ngicyo noneho bibiri na cumi na karindwi waje ari umwaka eh, wo kwitegura yubile y'ubusaseridoti bwa- hashize imyaka ijana umusaseridoti wa mbere abonetse ubwo bari babiri babonetse muri iki gihugu ni mu gihumbi magana cyenda na cumi na karindwi mu kwa cumi ku itariki ya karindwi abo basaseridoti ba mbere na mbere b'abanyarwanda ni baridazari gafuku wizaza na donati Yego.
reberaho wisave
nibyo rwose Im- bitabye imana muri mirongo itanu n'umunani n'igihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatandatu imana ibakire yego yego e nuko ukomeza
bibiri na cumi n'umunani rero wari umwaka udasanzwe eh, w- w'ubwiyunge Mhm.
urumva ko byose ari ibiganisha mu by'ukuri kuri ubwo bwiyunge n'uwo nguwo navuze w'ubusaseridoti Mm.
kwari uku- kwikebuka nk'abashumba abaragiriye imana muri iki gihugu n'ubwo twari mu byo kwitegura iyo sabukuru eh, mu by'ukuri kwari ukureba uruhare twagize mu byiza ariko n'ibibi byabayeho bikaba byagira inzira yabyo byumvikanamo no kubisabira imbabazi ni ukuvuga kiliziya ubwayo yarisuzumye kugira ngo yikubite icyuhagiro
Eh, mu rwego rw'abitwa abayobozi bayo Eh.
abapadiri ubwo n'abepiskopi ni uko eee Mm.
none se nimba atari ibanga aba- aba- aba- nk'abasaseridoti abazwi nabi inkiko za- zakurikiranye ziranabakatira abo ngabo hari imanza mu kiliziya ubwayo kanonike mw- mwakoze
ni ukuvuga ko mu rwego rwa mategeko ya kiliziya Mm, hari ukureba icyakorwa cyakorerwa abo ngabo eh, n'ubwo ubu ngubu nta myanzuro irafatwa ariko byarasuzumwe mu biganiro abandi ba- abapadiri bavuga icyo babitekerezaho eh, icyo batekereza kuri bagenzi babo batesheje ku nshingano Eh, n'ubwo tuvuga tuti mu mu rwego rw'amategeko barahanwe amategeko ya leta mm, Ariko amategeko ya kiliziya nayo aba afite indi ntera agomba kubateza cyane cyane yo kubafasha niba ari abafunguwe barangije ibihano byabo bakaba bafite uko bakwaki- ba- bafashwa mm.
Mm.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ni uruhe ruhare rwa kiliziya gatolika y'u rwanda mu kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda nicyo tuganiraho na padiri gasana visenti ni umunyamabanga wa komisiyo y'abepiskopi b'u rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro ku rwego rw'igihugu padi ku- tura- iki kiganiro ubundi ni icya rubanda ntabwo ari icyawe nanjye twenyine ngo tukiharire niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire william na abraham maze uze kubasubiriza rimwe ndabasaba kubaza utubazo tugufiya kuko nabonye abantu benshi bashaka kuza muri iki kiganiro duherereho kuri william william we
karame karame wiriwe neza akabazo kagufi
yego mm, cyangwa se igitekerezo kigufi
yego yeee umwanya ni uwawe
Eh, ah, hari hari icyo padiri avuze Mm,
Eh, nda- ndabishima ndashima intambwe kiliziya gatolika igenda itera Mhm.
muri iki kintu cy'ubumwe bw'imyirinde nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ariko nanone ntabwo nemeranya nayo ne- cyane kubera ko hari ugusaba imbabazi mu masengesho kubera ko ntekereza ko wenda hari abantu bamwe basengera muri gaturika ndavuga abacitse ku icumu hari n'abadasengera muri kiliziya gaturika Mhm.
reka twemere ko ibyo bikorwa muri kiliziya mu mu maparuwasi n'amasantarari Mm.
ariko hari abadasengera muri kiliziya gatolika nabo bakeneye kumva icyo kiliziya gatolika ibivugaho Mm.
niyo mpamvu ngiye ku ku gitekerezo cyanjye numva kiliziya gatolika yakwerura ika- mu banyarwanda ikabivuga ku mugaragaro ah, ika- ika- igasaba imbabazi igasaba imbabazi kubwo aba- abihaye imana kubwo uruhare bagize muri jenoside kugira ngo na wa muntu utajya mu idini reka twemere ko mu masengesho yabo harimo na- no kwicuza ibyo byaha ariko numva ba- ibi- igikorwa cyajya hanze Ariko tuba- tuba- William, kugira ngo buri- william we Karame.
ntaguciye mu ijambo kandi ntanashubirije padiri gasana imbabazi Yego.
kiliziya gatolika y'u rwanda yarazisabye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu araza kubikwibwirira urakoze rero reka duhe ijambo na aburahamu
yego murakoze cyane
bambwiye yuko aburahamu i- i- telefone ye yacitse noneho dufate merikiyada merikiyada we
halo wiriwe neza
niriwe akabazo kagufiya cyangwa igitekerezo kigufi Me- ndabumva ariko ndiko ndabumva wiriwe neza akabazo cyangwa se icyiyumviro kigufi
O, ku bijanye kuko ariko nkabyumvise neza ibyo kwa vuga sinzi umusubizamo oya urakoze merikiyade we ubwo ubwo ntabwo wasomye kuri facebook eh, ikiganiro turimo nta n'ubwo wagikurikiye tugitangira urakoze tuzaguhamagara ubutaha
sawa murakoze namwe radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda padiri gasana william rero wamwumvise ntabwo nagushubirije
namwumvise eh, ibyo yabazaga ati ko abantu bose atari aba kiliziya gatolika izo mbabazi nta bundi buryo zasabwa ku buryo zagera kuri buri wese n'usengera ahandi Eh, ibyo zasabwe ryari ubundi none nu- ntabwo yakurikiye neza Mhm, ariko kiliziya izo mbabazi mhm,
ntagihita zisabye guhera mu bihumbi bibiri ye dukora yubire y'imyaka ibihumbi bibiri ubukirisi buje bugeze ku isi n'imyaka ijana bugeze mu rwanda mhm, bimbaza iyo sabukuru izo sabukuru zombi kuri stade amahoro habereye ibirori bikomeye n'intumwa ya papa yari yaje intumwa ya papa ni ukuvuga uwo yohereje yatumye mhm.
kuba ibyo birori yari karidinari acegaraye icyo gihe eh, ngira ngo n'ubu aracyariho Mhm.
imbabazi zarasabwe mm, ku buryo bwumvikana uretse ko icyo gihe hari hakiri ibitekerezo bikomeye cyane byo ku byo kurwanya byo kumva nabi kiliziya Mhm.
Eh, icyo gihe rwose zarasabwe zirongera mu bihumbi bibiri na rimwe dusoza eh, uwo mwaka kuko yubire yabaye mu bihumbi bibiri ariko tuwusoza neza mu bihumbi bibiri na rimwe isave aho paruwasi ya mbere yatangi- ya- ya- yatangiriye Mhm.
zimwe zarasabwe no mu bihumbi bibiri nk'uko wabivuze na cumi na gatanu na- iyo habonetse uburyo zirasabwa ariko mu by'ukuri no kuvuga ko dusaba imbabazi Mhm.
yenda ni ukubera ko hari abantu bibwira ko kiliziya ariyo gatolika ariyo yakosheje cyane Mhm.
yenda kubera uruhare yari ifite muri sosiyete ariko ibyaha byo mu rwanda insitisiyo zose zaratsinzwe zaratsinzwe n'uko yo ibikora kubera ko nyine eh, ifite abayoboke benshi kandi ikaba ifite eh, ni- nu- nuko kwiyumvisha ko uruhare rwayo muri sosiyete rukomeye Mhm.
kandi ibwira benshi Mhm.
Mm.
ni ukuvuga rero mu magambo makeya n'abatari abayoboke ba kiliziya gatolika mu by'ukuri imbabazi zagombye kuba zarabageze barazumvise ko kiliziya gatolika yazisabye n'ubwo batayirimo
Eh, barazumva barazumva Mm.
Eh, cyane cyane ko biba bibereye mu rubuga nasiyonari ni ukuvuga ku rwego rw'igihugu Mm.
wenda batara batarabapratika ariko ngira ngo radiyo zirabi zirabitangaza zirabitangaza habaye iminsi mikuru nk'iyo Mhm.
buryo abantu bose ndetse na televiziyo abantu bose barabyumva bakamenya ko hari icyabaye kigiye muri iyo nzira yo- yo- y'ubwiyunge yo gusaba imbabazi
ijwi rya amerika kuri telefone dufite kandi kubwimana kubwimana we kubwimana kubwima reka sinzi aho yagiye ijwi rya amerika twikomereze ariko se padi ko gusaba imbabazi atari byo byonyine niko nibwira si byo byonyine byo gufasha abanyarwanda kugera ku bumwe n'ubwiyunge kubugarura mbese ibindi mukora ni ibihe ubu ngubu
yewe urakoze nuko ariho wari watangiriye umbaza Eh, aho ubundi ibikorwa kiliziya yakoze ni byinshi cyane guhera muri iriya myaka jenoside yari igihagarikwa mhm, kiliziya yakoze ibintu byinshi eh, tugira eh, ndikurondoreye sinzi ko nabirangiza ariko nakubwira ko yego icya mbere cyihutirwaga kwari ugusana ibyangijwe no komora ibikomere ibyo bintu yarabikoze cyane mu myaka nk'itatu ya mbere yakurikiye jenoside Mm, kwita ku bantu bakomerekejwe muri jenoside n'intambara yari yarabanje eh, no gusana ibyangijwe uzi ko eh, nta- ibya- ibintu byinshi byarangiritse cyane ari amashuri ari amavuriro abantu badafite ahantu bajya n'insengero Mm.
ibyo byose rero yabaye imyaka yo kugira ngo basane ibyo byose byangijwe no gufasha abantu bari mu kangaratete eh, kongera kubaho bumva ko bari bubi- ba- ubuzima bushoboka mm, Eh, rero byabaye navuga cyane cyane nanone sinode idasanzwe ku kibazo cy'amoko eh, muri iriya myaka nakubwiraga ya yubire eh, y'imyaka ijana na bibiri Mm.
y'ubukirisitu habayeho sinode idasanzwe ku kibazo cy'amoko ku buryo muri buri diyoseze muri buri paruwasi muri buri kujyana kugeza n'ibyo twita imiryango remezo ubu ngubu yagiyeho iki gihe habayeho uru- urubuga ruhawe abakirisitu kugira ngo bavuge ibyabaye akaga kabaye muri iki gihugu babiganireho bavuge ku kibazo cy'amoko ikigi- cyagiteye ingaruka cyazanye ibyo byose byaraganiwe muri iyo sinode Eh, sinode ni ukuvuga ngo tugendere hamwe ni urugendo kiliziya yari yihaye Mm.
kugira ngo mu myaka itatu barutangiye muri mirongo icyenda n'umunani ubwo ni ukugira ngo mirongo icyenda n'umunani mirongo icyenda n'icyenda ibihumbi bibiri bari bafite gahunda zo guhurira mu biganiro abantu bakigaya bakavuga ibintu uko babizi uko babibonye eh, icyo ni igikorwa gikomeye cyakwiriye mu- mu gihugu hose muri kiliziya eh, ariko hari n'ibindi byagiye biba hagiye haba nk'inama mu- zi- nini zitanga urubuga runini tugahuriramo abantu ba kiliziya bagahuriramo n'abantu ba politike bagatanga ibiganiro ku mateka ku bintu barega kiliziya ari ibyo yakoze ari n'ibyo itakoze byose habaho icyo kintu cy'ibiganiro cyarabaye mu bihumbi bibiri na kane hashize imyaka cumi jenoside ibaye Eh, ariko hagiye haba n'ibiganiro mpuzamahanga byagiye byitabirwa n'ibihugu eh, bisa- byagize ibibazo bijya gusa n'ibyacu navuga nk'ubudage afurika y'epfo Eh, n- n- n- abo- ibyo bihugu byaje muri iyo nama bigatanga eh, ko nabo ba- ubunararibonye muri ibyo byose mhm, by'amacakubiri yagiye aranga abantu hariho rero eh, n'ibindi byerekeranye n'inkiko gacaca mu nkiko gacaca twagize uruhare rukomeye eh, hamwe na sosiyete sivire kandi n'abepiskopi bashishikariza abantu mhm, bitabira gacaca babumvisha ko ukuri ariko kuzafasha iki gihugu kuva mu mu ngorane cyarimo mbese inzandiko- inzandiko nyinshi banditse zari zo kubashishikaza no kuba kumvisha aribo hari n'abayobozi igikwiye muri izo gacaca Eh, Mm.
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa padiri gasana vicenti umunyamabanga wa komisiyo y'abepiskopi b'u rwanda ishinzwe amahoro n'ubutabera ku rwego rw'igihugu turaganira ku ruhare rwa kiliziya gatolika y'u rwanda mu rwego rwo kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda dore ko hashize imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye ibyabaye rero kuri kiliziya nabyo tugenda tubikomozaho gake gakeya ntabwo twabigarukaho byo ni byinshi noneho kuri telefone duhamagare louis michel na nay'abagabo duhere kuri louis michel louis michel
uraho tomasi we urahura urakomeye
nari ndaho akabazo kagufiya cyangwa igitekerezo kigufi kagufi cyane ye ndagira ngo bansurize padiri hanyuma padiri ikintu ngira ngo waze abantu benshi bari bazi ko abapadiri abapadiri namwe muri aba muri abantu ntabwo muri imana muri abantu ariko mugakorera imana ariko padi ibintu byabaye mu rwanda kabaga mu munwa ariko kugeza ubu ngubu na n'ubu ngubu hari abantu bakiri hanze babikoze u rwanda rugikurikirana mbega nabwo birashoboka ko hari abapadiri banyu bashobora kuba bari hanze ariko bakaba baratsinde bakoze ibintu mbe padi ubu murakora iki kugira ngo abo bapadiri nabo hari ikintu mukora kugira ngo abapadiri nabo baboneke ba- ba- ba- banyure imbere y'amategeko nabo bahanwe mbese padi nkaba narumvise ko ngo muba mufite urukiko hariya rushobora kuba ruri i roma rwa kiliziya gatulika mbega bataje mu rwanda ubwanyu mushobora kuba mwakora ku buryo abo bapadiri koko niba bahari ba- bajya imbere ya ki- y'urukiko rwa kiliziya gatolika nabo bagakanirwa urubakwiye urakoze padi urakoze toma ye louis michel nawe urakoze Dure- bure- padi buretse tubaze na ay'abagabo nawe nimba afite akabazo cyangwa se igitekerezo kigufiya hanyuma ubasubirize rimwe nay'abagabo
Sabwe, wiriwe neza
mahoro neza.
ye akabazo cyangwa icyiyumviro kigufiya ariko
Ego murakoze murakoze nuko- murakoze no kubona ijambo. Jewe muri make ico na ico na- nagira mvuge. Jewe ndiko ndiko ndavuga ko abo bantu bavuga na cyane cyane ku bayoboke ba ekleziya na cyane cyane ku bapadiri bavuga yuko ngira ngo bara- barakoze ibintu by'i- by'abanyabwoko mu Rwanda. Iyo icyo mbona muri make abo bapadiri nimba nimba nabo nyene bo- bo- bo- bara- barabigiyemo jewe mu rumenga uwakoze ikosa yorihanirwa. Sari hariwe naho mugabo muri make narumvise yuko na cyane cyane ekleziya isa niyasavye imbabazi. jewe icyo mvuga murazi yuko gusabye imbabazi azigirirwa jewe mvuga yuko muri make leta y'u rwanda yoraba ikabagirira ikigongo na cyane cyane abapadiri bitwa yuko bakoze iyo nyabwoko muri make jewe nicyo nagira mvuge ye urakoze nay'abagabo
yego nawe murakoze kunyakira padi louis michel rero na nay'abagabo nay'abagabo ni umurundi Eh, ubwo rero wabasubiriza hamwe
Eh, Dibi Michel rero arifuza kumenya iki icya- igikorwa kugira ngo abapadiri bahungiye hanze kiliziya igira uko ibahana Eh, urabizi ko ibintu byabaye iwacu hano mu rwanda hari abaregwa kandi banabeshyerwa ni ukuvuga ngo hagomba kubaho dabo ubucamanza bw'ibihugu bikemeza ko uwo muntu koko ari umunyabyaha ntabwo kiliziya yapfa kuvuga ngo uriya ni umunyabyaha reka tumuhane kuko ntishinzwe eh, gukurikirana umuntu mu bintu yakoze itabizi nk'uko hari inzego zishinzwe kubikurikirana Eh, kuri Louis Michel rero abo bantu bari hanze bashinzwa nande niba igihugu kibashinja ntikibafate cyangwa se kibwire ikindi gihugu barimo kibafate kibacira urubanza noneho kiliziya nayo nk'ibyo byaha kuko yarabikoze mu buryo bwa bw'amategeko agenga ubukirisitu ifite uko imuha- yamuhana ariko se ntuzi ko hari n'ababurana bagatsinda niba rero hari abatsinda ntabwo twahita tuvuga ngo tumuhamije natwe icyaha ntabanze bagaragaze icyo yakoze kuko kenshi n'abo bapadiri bavuga ntabwo bari mu- tuvuge mu kuvuga ngo bafashe imihoro bagira bati yenda ni nk'ingengabitekerezo bari bafite abantu bakaba barayumva barayibumvanye ibyo rero ntabwo kiliziya yibigendamo yitonze kugira ngo ibanze ye kubangamira n'ubwo butabera busanzwe buba mu bihugu
yabajije ariko urukiko rwa kiliziya ubwaryo ubwarwo yavuze ko ruri i roma rwo nta kintu usibye ko urukiko rwa kiliziya ru- ru- ruca imanza ku baruregeye Mm, niba rero nta waruregeye kiliziya ntabwo yaca urubanza mhm.
ahubwo ngo niba yumva ko hari ibyaha bakoze bigomba no kujya muri urwo rwego naruregere noneho abacamanza ba kiliziya nabo bazasuzume
ariko dusubiye inyuma gatoya kuko louis michel aravuga ko ruri i roma N- ariko ntabwo ari honyine gusa hari kubera ko episkopi muri diyoseze ye mu mu bubasha n'uburenganzira afite harimo n'ubw'ubucamanza Eh, ni ukuvuga rero afite uburyo afite urukiko no mu rwanda hari umwepiskopi ushinzwe urukiko rwa kiliziya nimba ntibeshye ahangaha wasobanurira abantu gute cyane cyane nyine louis michel uvuga yuko ruri i roma gusa
ntabwo ruri i roma gusa urw'i roma ni urwo hejuru Ah, ahubwo ibihugu byose bigira izo nkiko mu rwego rwa kiliziya ubu hano mu rwanda dufite urukiko narwo rukorera ku rwego rw'inama y'abepiskopi rwuriweho n'abepiskopi bose bo mu rwanda icyo umwepiskopi akora umwepiskopi ntabwo ari umucamanza umwepiskopi eh, niwe ushyiraho urwo rukiko agashyiramo aba inzobere mu by'amategeko ya kiliziya mhm.
we ni nk'umuyobozi wabo ariko iyo byageze mu rukiko abashinzwe guca imanza barazica Mhm.
Eh,
ubwo rero ni ukuvuga ngo hano urukiko rw'igihugu ni rumwe twebwe Eh.
u- urwa mbere rw'iremezo ruri hano i kigali yego Urwa- hagakurikiraho urundi rwa kabiri rw'ubu- rwa kabiri rw'urwego rwa kabiri ruba igitega mu- mu burundi aha Eh, ni ukuvuga ngo bigenda bigira inzego kuzageza kuri urwo rw'i roma
ubwo rero louis michel nimba yumva neza nk'uko padiri gasana umaze kubivuga aramutse hari umupadiri wum- yumva ufite akekaho mbese icyaha yaza aho ngaho i kigali ku nama y'abepiskopi au ku cyicaro cy'inama y'abepiskopi agatanga ikirego yagitanga eh, kandi nakubwiye ko ahanini na leta nayo Mm.
yabanje kubashyira mu eh, kubashyiraho urubanza icyo gihe iyo leta uruhande rwayo rwarangiye umuntu akaba yaza akaregera urukiko rwa kiliziya bahasuzuma bakareba ibyo byaha bamurega noneho akaburana eh, akaba yahanwa mu buryo bukurikije amategeko ya kiliziya ye sinzi n'ibyo n'ay'abagabo yavuze igitekerezo yatanze hari icyo wakivugaho
aya bagabo we ya ngira ngo ni nko kunganira igitekerezo bavugaga ko usabye imbabazi azihabwa Eh, ati usabye imbabazi arazihabwa ati niba n'abo bantu bakiza barasabye imbabazi birakwiye ko ababa bumvise bazisaba bababarira nk'uko bababarira n'undi wese ubasabye imbabazi Mm.
kuko yabizanye sinzi niba harimo ikibazo ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ariko rero ndasaba abo turi kuganira ngo bibande cyane cyane ku byo kiliziya katolika ikora kugira ngo ubwiyunge n'ubumwe bigaruke mu banyarwanda ibyo ibyabaye byarabaye insanganyamatsiko y'uyu munsi n'aho ngaho uruhare rwa kiliziya mu kugarura ubumwe n'amahoro mu rwanda tuba ari byo twibandaho umwuka agira imana mu nshuti z'ijwi ry'amerika kandi mbibutse yuko umutumirwa ari umunyamabanga wa komisiyo y'abepiskopi b'u rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro padiri gasana viseni kuri telefone dufite matilda matilda
yewe uranyumva urakomeye
yego
none ufite akabazo cyangwa se igitekerezo
nicyo nshaka kuvuga ni ugushimira ndashaka gushimira kiliziya gatolika urashaka gusura kiliziya katolika gushimira kiliziya gatolika ah kuyishimira Eh, eee biragaragara ko nyuma ya jenoside yabaye mu rwanda
nabyo uruhare rukomeye mu gusobanurira abanyarwanda ese wavugiye muri telefone neza ko tutakumva neza
yagize uruhare mu kubanisha Alo?
yego komeza
Ya- yagize uruhare runini mu kubanisha abanyarwanda Mm.
tujya tubumva bagiye mu magereza atandukanye tukumva aho bagiye guhuza imiryango yakorewe jenoside n'iyayikoze ukumva ko habayeho kwiyunga kandi biragaragara ko byatanze umusaruro bakagira amatsinda bafashirizamo abakoze jenoside n'aba- n'abayikorewe ukabona ko hari umusanzu mwiza batanze mu gihugu barakoze cyane ye matilda urakoze nawe
yego murakoze nawe ye padiri gasana
barame ibyo matilda avuze ushobora gusobanura ku- kurushaho ayo matsinda yo kuganiriramo gusura abantu muri za gereza guhuza imiryango y'abarokotse n'aba- n'aba- n'imiryango y'abakekwaho ko bakoze jenoside U- wasobanura kurushaho
Eh, ndashimira matilida ko ibyo bintu abibona kandi akaba abivuze Eh, urebye mu- muri kiliziya gatolika tugira ni- mu- no mu rwego rw'iyi komisiyo nubwo bibera n'ahandi muri iyi komisiyo y'ubutabera n'amahoro tuyigira ku rwego rw'igihugu tukayigira ku nzego mu madiyosezi yose ibikorwa rero biberayo eh, ni ibyo mu by'ukuri kugerageza kubanisha nk'uko uwo matirida yabivugaga kubanisha abantu no ku- n'isanamitima isanamitima ni ukuvuga ibikorwa bakora bituma bariya bose bakomeretse mu mutima kubera jenoside mm, bakira ni nk'ubuvuzi bw'imitima Mm.
Ye- ubwo rero gushimira koko nibyo uruhare rwo kubanisha abanyarwanda turabikora eh, muri iki gihe ho kugira ngo wumvise hari za gahunda Mhm.
guhuza abantu bacitse ku icumu Oya, nako ubwo twebwe nka komisiyo y'ubutabera n'amahoro ku rwego rw'igihugu Mm.
twagize porogaramu eh, niyo gahunda ubwo Mm.
yo kugenda hirya no hino duhuza abantu bose bari bafite i- aho bahuriye na gacaca ni ukuvuga iki ari ibyiciro nyine binyuranye Mm.
hariho abo bacitse ku icumu hakaba abo ngabo ba- abahamya nyine abatangabuhamya ubwo bari ubwoko bubiri hari abashinja n'abashinjura Mm.
Ah, ndetse n'izo nyangamugayo zacaga urubanza inyangamugayo za gacaca hakabaho imiryango y'abafite ababo bafunze hakabaho abafunguwe bemeye icyaha bagafungurwa cyangwa se abarangije ibihano Eh, abo bose urumva ko bafitanye amakimbirane ibyo ari byo byose Mhm.
tugira rero ahantu tubahuriza tukabigisha tubigisha ibyerekeye tugendeye kuri bibiliya tugendeye ku mu- bumenyi dufite ku mubanisha abantu ibyo byose tugahuza ayo makipe y'abantu amagurupe Mhm.
kandi ukabona bigenda bifata Eh.
noneho rero hajemo n'indi n'ibindi biriho bigenda bifata buhoro buhoro byatangiwe na padiri ubaridi Yego.
nawe ni uko guhuza ah, ah, abacitse ku icumu n'ababiciye Mm.
icyo ngicyo akagikora ariko mu rwego rwo kubaha inyigisho kubarera kubumvisha ibibi bakoze n'imbabazi zi- zatangwa aho zaba zishingiye ni- kuzisaba ibyo byose hakaza- hakaba icyo nakwita imihango sereburasiyo Mhm.
yo yo kugira ngo abo bantu eh, bahuzwe ni ukuvuga ngo wa wundi wiciwe niwe ujyana wa wundi wamwiciye kumusabira imbabazi amubwira ko akwiye kongera gusubira guhabwa amasakaramentu ubwo hagati aho bamara nk'amezi bigishwa basa n'abahagaritswe mu byerekeranye no guhabwa amasakaramentu Eh, ni- iyo ni ni- ni- ni ikenurabushye ryo rya rya ubaridi ariko n'ahantu hose mu madiyosezi ibyo bikorwa birahari byo kumenya guhuza abo bantu ubundi badashobora guhura urebye ibyabaye Mhm.
ibyabaye mu gihe cya jenoside Eh.
Mm.
noneho kuri telefone dufite ishimwe samuel ishimwe karame karame akabazo cyangwa igitekerezo kigufi
ukuntu mbyumva rero kuri ya nsanganyamatsiko mwari mwashyize kuri facebook yego
ubundi idini ni ikintu gikomeye cyane gishobora guhuriza hamwe abantu baba abahemukiwe cyangwa se aba- abahemutse uruhare numva kiliziya gatolika yagira mu kunga abanyarwanda kubera ko n'ubundi basanzwe batwigisha ko tugomba gukundana ko tugomba gusabana imbabazi ariko hari igihe n'ubundi rimwe na rimwe abantu baba batariyumvisha agaciro k'ibyo bintu Ah, nk'abapadiri cyangwa se abansenyeri abantu mbega bafite ijambo rikomeye muri kiliziya bagakwiye kujya bafata umwanya ba- bakaduhuriza hamwe nko ahantu nko mu rusengero nyuma yo gusenga cyangwa se mu manama abaturage bagira bakatuganiriza ba- ba- bakereka icyo ijambo ry'imana ribivugaho bakereka abakoresheje uburyo bakikosora kugira ngo abanyarwanda muri rusange twongere twiyumvanemo kubera ko niba bamwe barahemukiye abandi bakabicira ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo umuntu ahite yifata yihuze n'undi bisaba inzira ndende abayobozi babigiramo uruhare ariko na kiliziya gatolika mbona hari uruhare rukomeye yabigira kubera ko n'ubundi bi- bigira- jenoside ijya kuba nayo yabigizemo uruhare ishobora kongera ikabigiramo uruhare abanyarwanda twongera tukiyunga ye ishimwe urakoze yego namwe murakoze reka padiri gasana agire icyo avuga ku gitekerezo cyawe padi
karame ku gitekerezo cya ishimwe kugira ngo no- nongereho ko ubundi hari urwego rwa- rw'igihugu rushinzwe ubumwe n'ubwiyunge kiliziya gatolika ni umwe mu bafatanyabikorwa bayo ba- ba- b'iyo komisiyo cyane cyane twiwe komisiyo z'ubutabera n'amahoro mu- haba hano ku rwego rw'igihugu no mu madiyoseze turi abafatanyabikorwa b'uru rwego igihugu cyashyizeho akenshi usanga batwiyambaza kubera ko babona ibikorwa dukora eh, bibafasha cyane ugasanga n'imibare y'abiyunga akenshi bayikura mu bo tuba twarafashije n'abatangabuhamya ba- ba- tugira abatangabuhamya berekana uburyo biyunze hirya no hino muri za paruwasi zacu abo ngabo rero usanga iyo porogaramu ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge y'igihugu ari nka bi- ibegamiye kandi nabo bayishi- bashingiye ku- ku ntego zayo Eh, ibyo rero yavugaga ko wenda nka misi isohotse bajya bagira bati tubahuze tubaganirize Eh, kenshi ubwo mm, ntabwo biba bijyakunda ahubwo habaho ibyo twita eh, inyigisho zihariye izo ariko zibaho inyigisho zihariye bakaba batumira bagatumira abo ngabo ba- wenda bacitse ku icumu baka- bakabakira bakababwira uwo mugambi w'ubwiyunge no gutanga imbabazi uwo ari wo icyo uvuga icyo byaba bimaze kuburyo byababohora ariko na ba bandi nabo bafunguwe cyangwa se n'abandi bakirisitu bakaba baza baba barimo bakumva ibyo biganiro bituma eh, abantu begerana bakarushaho gufa- gufa- kunga ubumwe Eh, icyo ngicyo rero yenda n'inama tugiriye hari aho bitarafata neza yego hari aho bitarafata neza ariko hari n'aho biri mu by'ukuri yenda n'abapadiri ntabwo ariko babi- ba- bahita babyumva kimwe Eh, ariko hari henshi ubona mu maparuwasi ibyo bintu izo gahunda zirimo ye Mm.
ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga uruhare rwa kiliziya gatolika y'u rwanda mu kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda umutumirwa padiri gasana ni umunyamabanga wa komisiyo y'abepiskopi b'u rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro kuri telefone dufite odase odase we
name wiriwe neza akabazo cyangwa icyiyumviro kigufi
mwiriwe mwiriwe yego nk'uko tubizi abanyarwanda benshi ah, hafi nka mirongo ine na kangahe ku ijana ni abakatolika
padiri yatubwiye ko bari hagati ya mirongo itanu na mirongo itanu na rimwe ku ijana Eh, Mhm.
kandi urumva sayidi zose zirimo ari abahemutse ari abahemukiwe bose barimo Eh, numva nka kiliziya yaga- yagakwiye gushyiraho umwanya wihariye wo guhuza abo bantu ari abahemukiwe ari abahemutse bakayegerana bakaganira ndetse bikamanuka bikagera no mu miryango remezo hasi bakajya bashyiramo iyo gahunda y'uko ndetse abantu bahemutse bahemukiwe bajya bafata umwanya bakibuka ba- baga- ba- bakiyunga bakagirana ibikorwa bitandukanye zibahuza ese odasi utuye hehe
ihuye ihuye mu ntara y'amajyepfo nta muryango remezo se ubamo
yewe murimo none ibyo bintu ntabwo mujya mubikora mu muryango remezo
aho ya ntabwo bihaba umuryango remezo barasenga bikarangira kuko padiri yatubwiye yuko ibyo uko ubivuze neza biriho ibyo biganiro biramanuka bikagera no mu no mu miryango remezo yabitubwiye mwebwe Ya, kuki mutabikora
Aho- sinzi nimba wenda hari ahari aho biba ariko nko mu miryango remezo nkunda kujyamo gusengeramo ntabwo bikunda kuba birimo Hey. ahari padiri yakugira inama ukuntu wa- wa- wazabibona cyangwa se ukanabitangiza mu, mu miryango remezo ubamo odasi urakoze Eh, nta- ye padi
urakoze odase rero icyo yifuza mu by'ukuri namubwira ko kiriho guhuza ibice byombi by'abo bahemutse n'abahemukiwe nk'ubu nanamana urugero ejo bundi hari paruwasi yari yazitumiye yitwa Ki- kiziguro hari abantu basabye imbabazi baba- habaye umuhango wo kugira ngo ba- basabe imbabazi abo bahemukiye kiziguro ni muri diyosezi ya byumba Eh, muri byumba bo muri Byu- siho honyine n'ibyumba nanone nakubwira ibindi biberayo ugasanga eh, bya bintu byo kubakira abatishoboye muri abo ngabo bahemutse bubakiwe n'abacitse ku icumu kubera i- i- iyo gahunda bumvise y'ubwiyunge akaba aribo bubakira ababe- ababahemukiye bakabubakira inzu uko batagira aho baba muri iyi byago byagwiriye igihugu biri ku mpande zombi ugasanga n'abacitse ku icumu barabyumvise barimo kubakira ababahemukiye babiciye ibyo ngibyo biba bishingiye kuri ku- ku- kuri ibyo bikorwa nka diyosezi cyangwa se paruwasi iba ya- yarashyigikiye bafite uko babishyigikira Eh, ubwo simvuze nibwo nakubwiye ubwe- ibyo eh, komisiyo y'ubumwe n'ubwenge ikora Yeah.
nako komisiyo y'ubutabera n'amahoro n'ibindi bikorwa mu nzego za karitasi zo kumenya abo bantu hari ibikorerwa mu mashuri abana bigamo mu mashuri ya ya kiliziya cyane cyane ariko n'ahandi hari ibiba bikorerwa mu- muri regensi izo mbese za kiliziya ntabwo ari ukuvuga ko u- komisiyo y'ubutabera n'amahoro ni imwe muri komisiyo cumi n'umunani za kiliziya Eh.
aho hose rero abepiskopi baba barahaye- barabashinze kwita kuri icyo kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge bw'abaturage ibyo bintu rero birakorwa hari aho yenda ubu ngubu bavuze ati ntabwo ndabibona mu muryango remezo wacu Eh, ntazishokera rimwe ariko nihangane bizamugeraho Yeee! No. ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite silvestre silvestre we
ndakumva wiriwe neza
mwiriwe nyakubahwa uracyari murateguwema oya ni thomas kamirindi
murapfana mu izina mura- mu majwi umenga ni- ni- murapfanana mu majwi kabisa ni wowe silvestre uba muri uganda
Eh, ni jewe mba muri buganda kabisa wamenye kabisa ye nuko ariko rero uri umurundi nyine ni ukubibwira umutumire padiri gasana uwo uriwe mbese mu magambo make Ehm, nuko Amagambo gam- mu magambo make patiri gasana n'ukuri eh, ntari ndakuza agatererano yego A- a- burya abantu rero aba- abantu n'abantu kuko ntibafite umutima nk'uw'imana iyo umuntu imana si igira umutima
Da?
imana igira umutima
imana imana ntishavura ye
ibyo dukora ku isi yaba yashavura bituba tubera kuri iyi si n'ibiduha imvura i- iba yaregeje izuba hasi ikatwotsa kandi niyo yarishizeho ariko Ye.
umugabo ntizo- ntizora kurishira hasi ngo dushe Bira- ababi n'abeza dukunda twese ye none abantu bogira umutima nk'uw'imana ni ukuri isi yokiba neza niyo si iragira impinduka mbere imana yose ihindura isi ikabasha hasi none ibyo byaratunaniye kuko uwamugiriye nabi aho wamugiriye ikigongwe haravamo akazirikira kakaza uyu ni umwe yanyitira abanzi kandi ibyo ni ibyo ku isi kuko isi turi ko turi ku rugendo turi ko turagenda hasi wacu kugira ngo abahamaye imyaka myinshi barabakera banowe baragiye ariko natwe dusigaye tuba abantu bamara imyaka mirongo itatu ukaba usezeye urumva rero turi ku rugendo si wacu none twari dukwiye kugiranira ikigongwe tukazoshika imbere ya wa wundi yaremye isi n'ijuru akongera natwe akaturema wa mwiza atagira uko asa hariya duhaye ni radiyo amerika kugira ngo ababuranye bose bumvikane bahurire n'isi ya kure niwe yabikoze kuko uwajye kubikora yatava kwa mungu yatava mu ijuru ku imana none rero natwe abantu dukwiye kugira umutima nk'uw'imana yaturemye ugasa nayo tukagiranira imbabazi n'ikigongwe hanyuma imana nizotujyana ntituhazi tukazobimenya ibyo tuzoca ye silvestre urakoze cyane silvestre we
nawe urakoze ye ahari padiri gasana ashobora kugira icyo avuga ku cyiyumviro cyawe
icyiyumviro cye ntagihera ahubwo kuri ibyo umubwiye uti imana igira umutima irawugira
kandi atari umuntu imana igira umutima umutima buriya Padiri, kandi- ntabwo ari iriya nyama
twikomereze Ntabwo kuko itagira umubiri ntiyagira umutima w'inyama Aha.
ariko ifite umutima n'imvugo hamwe twabyita roho kandi imana ni roho nsa ni roho nsa ni ukuvuga ngo ntabwo twagira umutima atari iyo uwuduhaye ubwo rero iki- ntawe utanga icyo adafite irawufite cyane n'ineza ariko ineza ntabwo ifite imitima ibiri nkatwe nicyo yavugaga abantu ntabwo bita umutima w'ineza gusa habamo n'ibyivangamo bindi nicyo yavugaga Eh, nta kibazo numvise abajije Yat- ikintu yatangaga gusa inama yo kugira imbabazi uh, yaduhaga inama yo kugira imbabazi no kuzitanga yego Mm. ijwi ry'amerika noneho duhe ijambo patrick patrick we
karame wiriwe neza mwiriwe akabazo cyangwa igitekerezo
Amawe, ikibazo nagiraga ngo mbaze Mm.
bo mu- mu gihe cya jenoside Mhm.
oh, hari abatutsi nyine bahungiraga muri za kiliziya bazi ko bagiye mu mu ikiriro Mhm.
ariko nyine hakaba hakaba noneho twahita nko mu irimbukiro nk'i- mw'icyo gihe Mhm.
wenda kiliziya gatolika ubu ngubu wenda igira ibi- ibivugaho iki cyangwa se Eh, wenda tu- tubare ko uhagarariye gatolika wenda twa- twabara ko wenda ko tubare wenda kano kanya ko ari- yaba ari nk'aho uhagarariye nk'andi madini yose wenda icyo gi- icyo gihe wenda bo babivugaho iki
ngo ahagarariye amadini yose
niko njye nayibara nk'aka kanya wenda kuko niba oya dufite oya rwose twamutumiye mu Ah.
rwego rwa kiliziya gatolika gusa eh, ntacyo reka wenda tubare ko ari ku rwego rwa katolika Mm.
wenda ku rwego rwa katolika bo bagira babivugaho iki babivugaho iki ye urakoze patrick we
Eh, padi musubize rero
Eh, arakoze kubaza atyo hari benshi babivuga bibaza batese hari n'abagiye bavuga ngo ntibazasubira mu kiliziya kubera ko abantu bashiriyemo Eh, mbere mbere ariko ubu bigenda bishira Eh, icyo umuntu yabivugaho cya mbere ni ukubanza gukosora abibwira ko kuba baraguye mu kiliziya nabyo kiliziya bifitemo uruhare kiliziya abahungiyeyo ni nk'uwahungira iwawe bakahamwicira ntabwo waba ari wowe umwishe ahubwo ababoshyaga kujya mu kiliziya bafite indi migambi abo ngabo bo koko bariho babayeho kandi si- sinavuga ko ari kiliziya bavuga ngo umuzi wanjye ba- babiciremo aho rero bakunda kubyitiranya kugwamo ari benshi hari abaguye mu kiliziya hari abaguye kuri komine hari abaguye heye aho umuntu yahungiraga mbere kiliziya bayihungiragamo bakaharokokera kuko abantu bari bagitinya bagitinya imana n'inzu zayo ariko nyuma muri jenoside umuntu abona byarahindutse abahungiyemo bateriwemo za grenade ni iki noneho ariko muri mu cyo nakwita eh, ibintu byo kogeza eh, amakuru kuvuga ngo berekane ko kiliziya yakojeje ugasanga abantu bavuga ngo niyo yaboheje kujyamo ngo babiciremo kuko kiliziya buriya yarababaye kubona insengero zayo zihinduka amarimbi ni byinshi za- bagiye bahungirayo kuko bari bazi ko mu kiliziya nta muntu wahicira undi ugasanga rero byarahindutse icyari iki- ikintu cyitwa sakire ikintu mu kinyarwanda Eh.
sinzi ukuntu umuntu yacyita ikintu gitagatifu niko tuvuga Eh, ko utapfa kuhakorera ibyo ubonye ariko rero abantu basaga n'abari umwanda niko basigaye bavuga berekana ko nta ni maze n'ibintu bya n'imyenda y'abapadiri barambaraga inkongoro bagasukamo ibyo babonye bakanyweramo inkongoro za misa ibyo bintu se ni padiri wabyoshya abantu ngo ntibabikore niba hari n'uwaba yarabikoze akaboshya ngo bajyeyo cyokora hari uwo bavuga ngo yaba ari ngo kiliziya ngo yarayoheje ababite za katedrali barabi- barayihanura ngo yicire abantu barimo bashiriremo aho ngaho si inyange eh, inyange ariko ibyo njye mbona ari nka egisebusiyo ntabwo byabaye ntabwo bavuga ko byari mu rwanda rwose ku muri mu bapadiri ku buryo wa- wakumva ko abantu baza kwicirwa mu kiliziya ariko a- abantu b'abategetsi bo baraboshyaga bazi ko ariko bari bubicire nyine Mm.
ese tugarutse kuri icyo kintu cy'igitagatifu ikintu kitagatifu ubu ngubu muri uru rugendo rwo kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda icyo kintu gitagatifu ikintu cya kirazira mubona bigaruka
Eh, kirazira Eh, ntayihita habayeho ariko mu magambo ariko abemera kirazira bakanakurikiza ibi- ko- bakemera ko koko icyo yita ko kizira kizira nibo si- amagambo n'ingiro ntabwo ariko bavuga ngo birahura I- icyo kintu gitagatifu rero ubu bavugaga niki cyubatswe nka mbere ubwo urumva abantu kera batinyaga i- ibintu bitagatifu koko bigira- ku- kubitesha agaciro uko babonye ariko mu gihe cya jenoside ubona ko bya- byari byayoberanye niyo mpamvu ubu ngubu muri gahunda z'igihugu harimo ibyo bise ngo kirazira kirazira za kirazira umuco na kirazira ibyo byose bashatse kubigarura kubera ko abantu barenze imiziro yariho eh, muri gahunda ya leta birimo ariko njye ndashaka kuvuga ko n'ubundi n'amategeko y'imana se si- si za kirazira ubundi igitagatifu cya mbere ni ubuzima ubuzima bw'abantu iyo rero utacyubaha ubuzima bw'abantu n'ibyo wita kirazira uba ubeshye Ki- kubaha ubuzima ni nicyo kintu sakere cya mbere gitagatifu umuntu wese yagombye kubaha ariko si ko bimeze haba ari n'ino haba ari n'iyo muri ubuzima ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu cyubashywe babwubaha iyo hari hari inyungu babifitemo Eh, zaba rero ari ntazo ni uko niba hari ibyo mupfa ubuzima bukaba butaye agaciro niba hari ibyo umushakaho kumwambura bukamutesha ubu- bukamwaka ubuzima Ibi bitagatifu rero bibaho cyane twavuga ibitagatifu kubera ko bikora imirimo y'imana ariko n'ubwo buzima umuntu waremwe mu ishusho ry'imana niwe mutagatifu wa mbere Mm.
none se nyine ko twa abanyarwanda twari twarabi- twarabitakaje ibyo ngibyo ubu birimo Mm.
biragaruka mu mitima yacu mubona bigaruka mu mitima yacu tukumva ibyo ari byo
Ne- ndumva ko bya- eh, kugaruka iyo ibyo bintu by'intambara n'amakimbirane bigenda bishira umuntu yavuga ko hari ikigenda gihinduka mu myumvire y'abantu erega burya ibyo bita egisperiyanse bunararibonye nabwo burigisha ubu abanyarwanda uko bameze kumva ko wamushora mu bintu nka biriya aba- ababyumva ni- benshi ntabwo ba- wabona ko babyitabira bumvise ikibi cyabyo ariko kwemeza ko koko eh, ariko byagenda biterwa n'icyo bamushukishije
ni ukumufatiraho yoroshye umuntu kumushuka ni ukumufatiraho yoroshye
aho yoroshye n'inyungu abonamo ariko rero ubundi biriya bintu byagombye kutwigisha ko no kwica umuntu ntacyo ukuramo nta ababigize nabo babonye ko ntacyo bimaze nacyo tubibutsa ndetse ubu wishe umuntu akabwira abandi kumwica ari hehe byamumariye iki Eh, ariko rero izo ntege nke z'abantu bikunda bagakunda ibyabo zirahari ziracyahari ntawavuga ngo uyu munsi zashira ariko turi uwo murimo dufite wo kwenyegeza ibyo bitekerezo byiza kugira ngo abashobora kumva bumve na leta kandi ni- nibyo indangagaciro na kirazira nibyo ubona i- i- i- ifite itorero ribyitaho kugira ngo barebe ko abo bantu bandujwe n'iyo mibereho yo kwicana ba- ba- ba- bakira ni nko kubagangaho ururebye Eh. ijwi ry'amerika turaganira na padiri gasana visenti umunyamabanga wa komisiyo y'abepiskopi b'u rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro ku rwego rw'igihugu ku ruhare rwa kiliziya mu buryo bwo kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda kuri telefone dufite david ndibwira ko david ari nawe udusoreza iki kiganiro kubera ko nduzi kigenda kigana ku musozo david we
karame karame nyakubahwa tomate kamirindi
ndi nyakubahwa se ndagushimiye nawe uri nyakubahwa ariko nuko akabazo cyangwa se igitekerezo kigufi ariko Eh, na- na- na- ndakubita mpangu musubiza kandi padiri uti kirisitu yezu akuzwa leta nawe
yego arakwishubirije rwose ni byiza Mm, none rero padiri nari mfite akabazo cyangwa tubiri tu- tugufi cyane nkavuga nti ese eh, eh, buriya kiliziya tuyigereranyije nk'umuntu umuntu ufite itatu y'umuntu rwose wari ufite abana bamwe muri abo bana bakagira uruhare mu guhungabanya ubwiyunge n'ubumwe bw'abanyarwanda buriya kiliziya yo ku giti cyayo nk'umubyeyi ntabwo yaba ifite toroma yo kuba yareze abana bagakura bakagira gute bakabiko- bagakora ibintu nka biriya ubundi kiliziya ira- iramutse ifite toroma ntabwo nyita ikimwaro nk'uko bamwe bajya babivuga ntabwo ari byo yo izakivurwa nande kiliziya ubwayo icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri ese mu mategeko agenga kiliziya eh, hari hari amategeko agenga u- uburinzi cyangwa icyubahiro kidasanzwe cy'ahantu hitiriwe inzu z'imana twabonye ko abantu bubahutse cyane bakicaramo abantu bakagira gute ubundi ubusanzwe uretse iyo myumvire ya roho ayo mategeko muri kiliziya aba yo kuvuga ngo ahantu hasengerwa ibintu bikoreshwa abantu basenga ibikoresho iki bifite amategeko abigenga ku buryo bwihariye byigishwa mu kiliziya byigishwa intama z'imana murakoze cyane
padi igihe cyagiye cyane nawe ukubite wanzura kubera ko dushigaje umunota umwe nawe utageramo Eh, nuko ubwo kiliziya ngo nayo igomba kuvurwa Eh, baredi ni ukunda kuvuga ati n'abapadiri barakomeretse abakirisito bagomba kuza kubasaba imbabazi kuko babahemukiye kwigisha abantu ukabona bahindutse ibirura Eh, ibyo rero kiliziya nayo eh, ifite i- i- icyo gi- icyo gikomere nayo igomba kukivurwa kiliziya tuvuge ni iki se ni wa muryango wacu wi- u- n'imanza waciriwe n'amabuye bayiteye n'iki byo byose eh, urumva ko nayo yagize ingorane ariko yapfuye yagize akababaro ku buryo bubiri yapfushije abo ngabo bicaga abandi burya nabo ni ukubapfusha irongera ikisha abapfaga bose ni abana bayo aho ngaho rero urumva ndabigeranyije na wa mubyeyi upfusha abana yapfushije impagarike yapfusha n'abapfa nyine babishe bara- barahamba padi reka dusabe imbabazi reka dusabe imbabazi david ko udashoboye kumusubiza ikibazo cya kabiri kubera rwose dushigaje udusogonda dukeya ngo ushimire cyane nshimire n'abaje muri iki kiganiro cyose n'abagikurikiye mwese mwese murakarama mugira amahoro
mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda